mbaseze mbifuriza amahoro n'amahirwe
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivuga i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda na mirongo irindwi na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi ni fideni yo ngabo abaramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe rirabandanya mu gisagara ca glasgow muri ecosse abategetsi b'ibihugu n'amareta barenga ijana bafashe imigambi ikomeye yo gukingira amashamba nibaza ko iyo ngingo ari nziza cyane ijanye n'ibyo abashakashatsi bariko barashyira imbere mu kurwanya ihindagurika ry'ibihe uyo ni professeur jean marie sabushimike yigisha ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe no guhangana n'ivyaduka kuri kaminuza y'uburundi kira tariki zibiri z'ukwezi kw'icumi na rimwe ku isi yose ni umunsi wo kurwanya kudahanwa kw'abakora ivyaha ku bamenyesha amakuru intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu ihembe rya afurika yagabishije ingabo z'intara ya tigreya kutabandanya ibitero bigenewe gufata umurwa mukuru w'igihugu addis abeba umwungeri wa ekereziya katolika y'isi yose papa francisco asaba abakora ibigwanisho kubihagarika idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu ihembe rya afurika yagabishije ingabo za tigreya kutabandanya ibitero bigenewe gufata umurwa mukuru w'igihugu addis abeba idonido na edi gwema ibi bwana jeffrey feltman abivuze nyuma y'uko ingabo z'intara ya tigray zimaze kwigarurira uduce dutandukanye twayoborwaga n'ingabo z'igihugu mu ntara ya amuhara mu kiganiro yagiriye mu kigo cya leta zunze ubumwe za amerika cyita ku mahoro mu mujyi wa washington feltman yavuze ko leta zunze ubumwe za amerika idashyigikiye ibikorwa n'ibitero by'ingabo za tplf byo kwinjira cyangwa kugota umujyi wa addis ababa iyi ntumwa yavuze ko yiteguye gukora urugendo muri etiyopiya mu rwego rwo kugerageza gusaba impande zombi gushyira imbere inzira y'ibiganiro yavuze ko kugeza ubu impande zombi zitaragaragaza ubushake bwo kuganira kuri we inzira y'intambara nta kindi izafasha igihugu usibye kugicamo ibice tugushimire edi abategetsi b'ibihugu n'amareta y'ibihugu birenga ijana byo ku isi bemeye kuba bahagaritse guhonya ibiti n'amashamba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu mu nama ku ihindagurika ry'ibihe iriko ibera mu gisagara ca glasgow muri ecosse abo bayobozi bemeye gutegekanya imiliyaridi cumi n'icyenda y'amadolari agenewe gufasha kubungabunga no gusubira gutera ibiti uwo muhango batanze ku munsi wa mbere warashigikiwe n'abategetsi b'ibihugu birimwo brazil indonesia na repubulika ya demokarasi ya congo ibihugu bifise ibice mirongo umunani na bitanu ku ijana by'amashamba yose acimeza ari ku isi umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza boris johnson yatangaje ko aka ari akaryo ko kugarukira isi babako yarahayagije amasezerano yashyitswe ko ku bijanye no gukingira amashamba perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yatangaje ko ayo masezerano azofasha amakungu kudatakaza amashamba yayo amenyesha ko azokongereza n'ibiburiburi ayandi mahegitari miliyoni amajana abiri y'amashamba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu amashamba agumya hafi y'ibice mirongo itatu ku ijana by'imyuka mibi ya carbon bigeramira ibidukikije ivyo bituma ubushuhe butiyongera ku isi hisunzwe amasezerano yashyitswe ko ku munsi wa mbere ibihugu cumi na bibiri harimwo ubwongereza vyemeye gutanga imiliyaridi cumi na zibiri y'amadolari hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu kugira bifashe ibihugu biri mu nzira y'amajambere mu twigoro two gusubira gutera ibiti no guhangana n'imiriro yo mu mashamba umwungere wa ekereziya katolika y'isi yose papa francisco asaba abakora ibigwanisho kubihagarika thomas kamirindi arabandanya iyi nkuru papa francisco yari yagiye gusomera misa mu irimbi rya gisirikare ku gasozi ka monte mario mu mujyi wa roma ku munsi wo gusabira abapfuye bose ukurikirana n'uw'abatagatifu bose ba kiliziya gatolika mu ijambo rigufi yahavugiye yagize ati aya ni amahano y'intambara ariko se turwanira bihagije guca intambara ku buryo ubukungu bw'isi butagendera ku nganda z'intwaro izi mva ni ubutumwa bw'amahoro bavandimwe bashiki bacu nimusigeho mwe mukora intwaro nimuzihagarike intambara zimira bunguri abana b'igihugu irimbi rya monte mario rishinguyemo imibiri y'abasirikare bagera ku gihumbi na magana cyenda b'abafaransa n'abakomokaga muri maroc barwanaga mu ngabo z'ubufaransa baguye mu ntambara ya kabiri y'isi yose mu butaliyani mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane si ubwa mbere papa francisco asuye irimbi rya gisirikari ku munsi wo gusabira abapfuye bose mu bihumbi bibiri na cumi na kane yagiye mu rya redi puglia mu majyaruguru y'ubutaliyani ry'abasirikare barenga ibihumbi ijana baguye mu ntambara ya mbere y'isi yose naho mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi yasuye irya netuno mu burengerazuba bw'ubutaliyani ry'abanyamerika barenga ibihumbi birindwi na magana umunani bapfiriye ku butaka bw'ubutaliyani mu ntambara ya kabiri y'isi yose urubuga rwa sosiyete y'inyamerika yahu wahagaritse gukorera mu bushinwa iyo sosiyete yavuze ko ivanye akarenge muri icyo gihugu kubera amategeko icuka n'urubuga rw'ubutunzi bitayoroheye gukoreramwo mugenzi wacu diane nini nahazwa araduha ido n'ido kuri iyi nkuru ingingo y'urubuga nyamerika yahu doti komu yatanguye kuja mu ngiro ejo kuwa mbere ariko iza gutangaza uno munsi kuwa kabiri urundi rubuga rumaze guhagarika gukorera mu bushinwa ni urwitwa linkedin rwegukira sosiyete ya microsoft mu mbuga ubushinwa bumaze guhagarika harimo izegukira yahu facebook na google abanyagihugu bo mu bushinwa babyifuza ariko naho biri uko barashobora kubandanya bakoresha izo mbuga bifashishije ubuhinga bwitwa vpn bufasha umuntu gutanga amakuru yiwe canke kuyarondera biterekanye aho aherereye abategetsi b'ubushinwa kenshi bagirizwa kwivanga mu mikorere y'imbuga ngurukanabumenyi zitandukanye zirimo izitanga internet kugira ngo urubuga rwemererwe gukora mu gihugu c'ubushinwa hari amakuru na cane cane aya politike rusabwa kudatangazwa ikinjira rya sosiyete ya yahu mu bushinwa rihuriranye n'itegeko rishasha ico gihugu rivuga ko rigamije gukingira amakuru bwite y'abakoresha imbuga zitandukanye bimwe mu biri muri iryo tegeko harimo ukugabanya ingene imbuga zitandukanye mu bushinwa zitororokanya amakuru y'abazikoresha n'ingene ziyabika amategeko mu gihugu c'ubushinwa aratomora ko amasosiyete yose akorera muri ico gihugu abwirizwa gutanga amakuru yose yega umuntu bwite igihe cose aba asabwe n'inzego mu bihumbi bibiri n'indwi sosiyete ya yawu yaranebaguwe kubera yatanze amakuru y'abantu babiri batavuga rumwe n'ubushinwa bigaca bibaviramwo gupfungwa
ayo yari amwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byanyu mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mushobora no kudukurikirana kuri facebook no ku kibanza cyacu cya interineti aricyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini kira tariki zibiri z'ukwezi kw'icumi na rimwe ku isi yose ni umunsi wo kurwanya kudahanwa kw'abakora ibyaha ku bamenyeshamakuru ishyirahamwe rijeje umutekano w'abamenyeshamakuru muri congo jed journaliste en danger ritabariza abamenyeshamakuru mu ntara ya kivu yo mu buraruko n'iya ituri hategekwa n'abasirikare mugenzi wacu ari asanka darius yadukurikiraniye iyi nkuru iyi raporo yatanzwe n'ishyirahamwe JED cyangwa Journaliste en Danger mu gifaransa yitwa Mauvais temps pour la presse ibihe bibi ku bunyamakuru yiswe kuriya bitewe n'uko uyu mwaka w'ibihumbi bibiri makumyabiri n'umwe usibye ibibazo byinshi byatewe n'icyanduzo cya korona abanyamakuru benshi bagize ibyago mu buryo bwose baterwa n'abanyapolitiki abasirikare n'abandi hakongerwaho gukubitwa no kwicwa bari mu kazi kabo muri rusange iyi raporo imenyesha ko n'inshuro hafi ijana na cumi niho abanyamakuru batewe mu buryo bwose mu gihugu cya kongo harimo inshuro zirenga mirongo ine mu ntara za ituri na kivu ya ruguru hayoborwa n'abasirikare kubera umutekano mukeya tuver undi niwe uhagarariye ishami ry'ishyirahamwe jede mu burasirazuba bwa kongo iyi raporo twatanze iragaragaza yuko abanyamakuru bafite ubuzima bukomeye bice mirongo itanu na rimwe ku ijana by'ibyo bitero bifashe urugo rwabo benshi benshi barakubiswe abandi bagafungwa kandi aha mu burasirazuba bw'igihugu ni intero mirongo ine yahabaye batatu barishwe kumwe muri turi cyangwa turi kirageze babiri amakambo muri kivu ya mabe ruguru yango ziki hari norkivu uwundi na ituri tutazi makumi niyo na province yagiye.
mabe abanyamakuru ku bwabo barasaba ko abayobozi babashyigikira mu kazi kabo kubera ko nabo hari ibindi bihe bw'imfashanyo baba babakeneye rose kashara ni umwe mu bagore b'abanyamakuru mu kivu ya ruguru ndenge wana pourquoi parce que toza na pays na biso mais à un moment donné tomitunaka Est-ce turi que mu to- gihugu tosalaka cyacu ou bien tosalaka ariko te?
hari igihe Parce que twibaza niba envoyer abayobozi abakuru baha na biso.
agaciro akazi Ntango dukora ukina kubera Afrika, yuko uza hari n'igihe tuzolinga, uza batwangira information, gufata inkuru oyo- yafasha elingi wenda esunga n'igihugu pepe cyose congolais esunga pays okomona à un moment donné autorité azomona oneti okeki kokemande mais ça ce n'est pas la pot- nibyo nabyo ibitekerezo yari afite jonathan kombi ukorera radiyo top congo fm ariko we yongera ati tunaomba kwa serikali turasaba ko kuweza guverinoma kufanya kabisa yakora utafiti, kuwakamata wale ubushakashatsi wote ambao kugira yuko wanahusika bafate na abo jamandani bicanyi ya mauaji, n'abagizi ba nabi unyanyasaji wa bahanwe waandishi wa uko habari. Sasa amategeko tangaza utafiti abivuga wa watu waadhibiwe vikali sababu gufatanya n'uko jede yabivuze kuva igihe haje ubutegetsi bushasha mu gihugu hashize imyaka irenga ibiri guverinoma ntabwo yari yagaragaza ubushake ku byerekeye ibyo kubaha uburenganzira bw'abanyamakuru kandi ikongera ko nta n'umugambi ukomeye guverinoma yari yafata mu kurinda ubuzima bw'abanyamakuru niyo mpamvu tuver undi ayisaba ku izina rya jede ati na mburo tulingi tobanda tolingi tosilisa mburo ubundi tubibasa.
turifuza yuko uyu mwaka utaha Susila twawurangiza bisobanura tutumvishije natwe, ibibazo abaturage ku baje banyamakuru basanga umunenga turasaba ibyo ko bisanga, abayobozi bakamuitali, bamenyereye bakamuitali, gufunga bakamuitali, amaradiyo n'ibindi bakamuitali, babireke bakamuitali, na hano mu ntara bakamuitali, tugire serivisi na- na- ishinzwe kubacunga ya kukengela ba- intara za Ituri na Kivu ya ruguru ntabwo zikigira minisitiri ushinzwe n'amakuru kuva igihe perezida yahaye abasirikare ubutegetsi niyo mpamvu nta n'umuyobozi n'umwe wari wavuga ku byerekeye raporo ali asanka darius ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi inzego z'umutekano mu ntara ya monge zataye mu mvuto abantu bane bagirizwa ubutekamutwe mu kwaka abanyagihugu amafaranga bababesha ko bazobaronkera imirimo mu bihugu vy'abarabu ni inkuru y'ijwi rya amerika ryifatanije n'abanywanyi baryo dusomegwa na desire yatungimana ari kigali mu rwanda bose bagera kuri magana atandatu na mirongo umunani nk'uko bonyine babibwiye ijwi rya amerika baturuka mu mihinga itandukanye y'igihugu bamaze hafi indegisi itatu bariko barondera uwitwa nyabenda hakimu babu aba muri kartiye nkayamba ya zone na komine rumonge babwiye ijwi rya amerika ko uwo mugabo yabatoje amafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi magana atanu na magana arindwi vy'amarundi kuri buri muntu bavuga ko uwo mugabo yari bemereye kubaronderera ubuzi butandukanye mu bihugu vy'abarabu nk'uko babivuga barumvise umuntu atubwira ati ngaha bariko barandika abantu basafirisa abana bagenda hanze baja gukora ubuzi natwe rero tubona ko abana bacu bahejeje amashuri abandi nabo ntibize uko bobuza kuyiba ca tuvuga ati reka tuje kurunda iyo dukopesa amafaranga kumwe namutanga ibihumbi amajana yo atanu ibihumbi amajana atandatu twabona yuko abo bana bagiye hanze baba bogorotse rero twatanga amahera ubwa kare twaratangira kesitani mu nyuma vuga ati kusabiye benshi batanga ibihumbi amajana ane ibyo nabifise abana batandatu bose narabatanga igituma abo banyagihugu bariko bararondera uwo nyabenda hakimu babu ngo ni uko isango yari yabahaye ryo kugenda mu bihugu vy'abarabu byarenze eka ngo n'amafaranga bari bamuhaye bari bizeye kuyishura bamaze gutangura akazi bavuga ko beneyo babarembeje babishuza batubwira ati utarogenda aroza ngaha bamusubize utwiwe none naziye ngaha kugira bansubize utwanze sinze kubaho i- i- ibikomva kaso biruzuye muhira benshi baradandaje utwabo ubu abandi barafata ingurane mu mabanki bashyiramo abana batanu batanu abandi baragenda kugurana mu mashyirahamwe ubu amakofikafiyo yo gufungwa turayafise muhira baratubarira ngo tuzosafiri ngo mu kwindwi mu nyuma ngo vyasivye abarabu bararushe ngo kubera amarayidi nkuru rero turi- turi- nimurindire mu kw'icumi na rimwe kw'icumi kugeze turatumva wa babu yagiye abanyagihugu bavuga ko babuze ayo bacira n'ayo bamira bavuga ko bituye musitanteri wa komine rumonge gushika magingo aya ataca arabafasha babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko bifuza ko ubutungane canke ubutegetsi bwo ku rwego rw'intara bwobafasha kubishuriza utwabo uyu babu umuryango wiwe uridegembya abana bayakira ayo mahera bakandika n'abantu baridegembya n'umugore ariko akimubabu ntaboneka iyo turi ko tubaza iyo ari batubwira ko afunzwe amakenga atugira babu afunzwe n'iki abamuhaye amahera kare twebwe tutamufungishije dusaba dusubizwe utwacu canke dushobora kuronka ayo mafaranga na pasipoti ko zishobora kuboneka uramotari w'intara ya rumonge asa n'uwutakira neza ivyo abanyagihugu basaba konsorateri nitunga yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko abanyagihugu bacishije ivyabo mu kinywabi akabasaba kuzana ivyemezo ko ivyo bashikiriza ari vyo Eh, muvuze yuko abo mu muryango w'uyo muntu yaka baba barimwo haba hasigaye kumenya ibyo bavuga ko ari byo kubera ko murumva yuko ibyo byose bagenda babikora iciye mu kinywabi kugira ngo tubimenye bibatuzanire ibyerekana ko by'ukuri iyo miryango y'uyo muntu yari yacoze amafaranga bari babirimwo babituzanire kugira ngo eh, duce tu- dutangura kubandanya amatohoza yacu aho dushikana hanyuma eh, dutanga inyishu eh, bijanye n'amategeko nawe uramatari wa rumonge avuga uko abantu bane harimo nyabenda hakimu babu nyene kwegeranya amafaranga yabo bavuga ko bagiye kurondera akazi mu bihugu vy'abarabu bari mu mirimo y'ubutungane nk'ako makuru dukura mu ntwaro n'ubutungane mu rumonga bivuga ivyo kuja kurondera ubuzima mu bihugu vy'abarabu abantu baciye mu kinywabi bisa n'ibiri mu kurangira mu burundi umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu n'uwuserukira arabiya sawudite baherutse gutera igikumu ku masezerano ajanye no guhanahana abakozi baciye mu nzira zemewe n'amategeko umuvugizi w'ubwo bushikiranganji akaba yishyuye mu kiganiro c'abavugizi n'inzego giheruka kubera ku mugwa mukuru w'intara ya karusi ko ayo masezerano azogirira akarusho leta co kimwe n'abo bifuza kuja kurondera akazi mu bihugu vy'abarabu
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
tugaruke mu rwanda aho ubushinjacyaha busabira abanywanyi b'umugambwe dalfa umurinzi n'umumenyeshamakuru theoneste nsengimana kuba bapfunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa yari muri sentare y'intango ya kicukiro ku mugwa mukuru w'u rwanda kigali yaduteguriye inkuru ikurikira nyuma yo guhamagaza bamwe batambuka bakegera imbere umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kicukiro yabamenyesheje ibyaha ubushinjacyaha bubarega anasaba buri wese kugaragaza umurongo ahagazeho uhereye kuri bwana silivensi bumana ufatwa nk'ukuriye itsinda ryose yavuze ko yemera ibikorwa bigize ibyaha ariko we n'abandi bantu batanu bareganwa ntibemera inyito z'ibyaha batatu mu baregwa barimo umunyamakuru Theoneste Nsengimana bo bahakana ibyaha ndetse n'ibikorwa bibigize bakavuga ko nta ruhare urwo arirwo rwose babigizemo busobanura imikorere y'ibyaha bine birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko bishingira ku mahugurwa bakoze yatangiye gutegurwa mu kwezi kwa munani uyu mwaka Burega Sibomana ko yateguye abayoboke b'ishyaka Darufa mu murinzi rya Madamu Victoire Ingabire Umuhoza ko bitegura amahugurwa mu rurimi rw'icyongereza biciye ku ikoranabuhanga rya interinete buvuga ko ayo mahugurwa yari afite insanganyamatsiko yo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe imbaraga ubushinjacyaha bubarega ko bahugurwaga n'umuzungukazi wari wihimbye izina rya sandra kandi ko n'abahugurwaga bari bahimbye amazina kandi bagakora ku buryo ntabagaragaraga muri videwo ubushinjacyaha buvuga ko mu mayeri bari bukoreshe nyuma yo guhugurwa harimo gukangurira rubanda imyigaragambyo yanga ubutegetsi buriho kutitabira gahunda za leta kwanga gutanga imisoro cyane y'ubutaka n'ibindi bukavuga ko mu migambi yabo bari kwifashisha abanyamakuru bavuga ko bahita bumva vuba ibintu byabo cyane abakoborora ku muyoboro wa YouTube bubarega ko ku itariki ya cumi n'enye z'ukwa cyenda hari hateguwe kwizihiza umunsi wahariwe umunyapolitiki Ingabire Victoire uzwi nka Ingabire Day aha bavuga ko abawitabira bagaruka ku mubare n'amazina y'abicwa n'ubutegetsi abashimutwa ababurirwa irengero n'abafungirwa ubusa byose bavuga ko babifashwagamo n'abandi bari hanze mu y'u Rwanda umunyamakuru Nsengimana waregwa ko yameye gutambutsa ku muyoboro we wa YouTube umubavu TV online ibiganiro bigamije guhirika ubutegetsi mu kiganiro buvuga ko yatambukije cyumvikanamo uwitwa Mireye avuga ko umuhanzi Kizito Mihigo atiyahuye nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ko ahubwo aribwo bwamuhitanye ku yindi ngingo ko Paul Rusesabagina na bagenzi be bafungiwe ubusa kandi ubutabera bwaragaragaje ibyo baregwa ubushinjacyaha bumurega ko inzego zasanze iwe mu rugo urutonde rw'abatuye mu midugudu ya kangondo hazwi nk'abanyahe nk'ikimenyetso cy'uko bavukijwe uburenganzira ku mitungo yabo bukabwira urukiko ko uwabyumva wese bishobora kumutera ubwoba imvururu zikavuka umunyamakuru nsengimana ahawe ijambo yahakanye ibyaha avuga ko yafashwe arafungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko yavuze ko ibyo yakoze byose biri mu nshingano ze nk'umunyamakuru yabwiye urukiko ko ibyo bamusanganye byose biri mu bimenyetso yagombaga gutunga ategura ibiganiro nk'umunyamakuru w'umwuga metre gatera gashabana wunganira itsinda itsinda ryose avuga ko ubugenzacyaha bwihutiye kumuha impapuro zihatira umunyamakuru Nsengimana kwitaba ku gahato bwirengagije iby'amategeko agenga itangazamakuru ateganya cyane ku ihame ry'ubwisanzure bwo kumenya amakuru Maître Gashabana avuga ko ibyakorewe uyunganira biri mu mugambi wo guhonyora ibanga ry'umunyamakuru uyu munyamategeko Gashabana avuga ko inzego zafashe Nsengimana zikamufunga zitashishoje ngo zimenye ko ari umunyamakuru w'umwuga Gashabana akavuga ko zagombye kuba zaramufashe zifite icyemezo cy'urukiko kizemerera kumufata no gufata gufatira ibikoresho bye by'akazi gashabana agasaba urukiko kubisesengura byose bikazaba imfabusa agahita arekurwa ubushinjacyaha bwo bukomeza gusobanura ko umunyamakuru nsengimana yafashwe mu buryo bwubahirije amategeko buhakana ko yabajijwe aho yakuye amakuru yatangaje ko ahubwo ibyo yatangaje yabigize ibye bwibutsa ko ubwisanzure bw'itangazamakuru no gutanga ibitekerezo bigira aho bigarukira kandi ntibibangamire ituze n'imudendezo bya rubanda ubushinjacyaha buvuga ko bushingiye ku nshingano z'umunyamakuru nsengimana atatangazaga amakuru yatangazaga ibihuha bugasobanura bisobanura ko ibyaha akurikiranyweho bitari mu byaha bikorwa mu itangazamakuru Nsengimana n'umwunganira bakavuga ko mu Rwanda hari urwego rw'abanyamakuru bigenzura ari narwo rukurikirana umunsi ku wundi ibitangazwa mu itangazamakuru bagasanga iki kirego kitagombye kuza mu nkiko umucamanza nyuma yo kumva impande zombi yavuze ko iyi nzitizi azayisuzuma yihereye afata icyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganyo baregwa naho Sylvain Sibomana ufatwa nka kizigenza w'itsinda yemera ko yafashije mu migendekere myiza y'ayo mahugurwa yemeza ko yakiriye amafaranga ibihumbi magana abiri mirongo irindwi aturutse hanze hanze yo gutegura ayo mahugurwa gusa we akavuga ko yumvaga ari amahugurwa agamije gukemura ibibazo mu nzira z'amahoro aho kuba yo guhirika ubutegetsi yabwiye umucamanza ko nta munyamakuru n'umwe yigeze atumira muri ayo mahugurwa kandi ko nta n'uwo baziranye ku buryo yari bumukangurire iyo migambi muri iyo dosiye ubushinjacyaha bumurega ko yagirwaga inama na victoire ingabire zo kumenya abantu ba nyabo yajya amenyesha mu buryo bworoshye gahunda zabo abemera iby'amahugurwa bose bavuga ko bemera ibikorwa by'ibyaha umunyamategeko ubunganira akavuga ko kwemera ibikorwa ntaho bihuriye no kwemera ibyaha bagasaba imbabazi ku byo bemera bakarekurwa naho abahakana ibyaha bo bagasaba kugirwa bere ubushinjacyaha bwo bugasaba kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi bubakoraho iperereza burasanga kubarekura bitaba mu nyungu z'ubutabera niba nta gihindutse ku itariki eshanu z'ukwezi kwa cumi na kumwe nibwo urukiko urukiko ruzafata icyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganyo baregwa eha bagira ubusayirwe rya amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaragishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe rirabandanya mu gisagara cya Glasgow mu ntara ya Ecosse ejo kuwa mbere abategetsi b'ibihugu n'amareta y'ibihugu birenga ijana byo ku isi bemeye kuzoba bahagaritse guhonya ibiti n'amashamba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu navuganye na Professor Jean Marie Sabushimike yigisha ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe no guhangana n'ivyaduka kuri kaminuza y'u Burundi aravuga uko yakira ayo masezerano nivyo mu bintu bashyira imbere ubu mu guhangana n'ibiza bitewe n'ihindagurika barashyira imbere gukingira amashamba ahasanzwe mbere no kuyabungabunga mu gutera cyane nk'ibyo biti kurusha aho bokwiyumvira ubundi buryo jewe ndi mu rwego rw'abashakashatsi rwo muri afurika yo mu buseruko turashyira imbere ni ukuri icyo bita la nature la nature rero n'ama ecosystem naturelle cyane cyane agizwe n'amashyamba no gukingira ajya ama ekosisiteme imide aba ahasanzwe bijya birafasha cyane nibaza ko iyo ngingo ari nziza cyane ijanye n'ibyo abashakashatsi bariko barashyira imbere mu kurwanya ihindagurika ry'ibihe ni kuki bihaye gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu ni kuki batobitangura ubu byoba byiza babitanguye ubu umugabo nu- umugambi wose urafatwa uko ndabyibaza igihe cyo gutegurwa ahubwo je nibaza ko izo ngingo ko turiko turabona ihindagurika ry'ibihe ririko ririhutisha ibintu mu konona ibi na biriya a- haba mu vyerekeye uburimyi haba mu vy'amagara y'abantu ni mu bintu nka byose bigize ubuzima bw'abantu Muga- uko mubivuga uko barindiriza niko ibintu biheza bikayangara nibaza ko igihugu cose aho giherereye cofata umugambi wo gukoresha ubwo buryo bariko bariyumvira ko bwofasha kurusha nivyo amashyamba yahonye ni ukuvuga yuko ivyo biza biterwa n'ihindagurika ry'ibihe bituma vyiyongera icyo bita exacerbation de changement climatique nibaza ko ico ciyumviro nk'uko mubivuga kurindira ngo myaka ngo ibihumbi bibiri na mirongo itatu si vyiza cane je nibaza ko bobishira mu maporogaramu yo mu myaka itanu cumi ikagenda umuntu arabikurikirana kugira bishobore gukiza ico vyokiza ubu ibintu bitarononekara cane bemeye no gutanga imiliyaridi cumi n'icyenda y'amadolari agenewe gufasha kubungabunga no gusubira gutera ibiti ayo mafaranga ku bwanyu muri make mubona kwiye ayo mafaranga barayemeye kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ayo mafaranga urashobora gusanga ari make cyane rwose nicyo jewe kintera amakenga kurusha ibindi naho muri rusange gushika ubu uko mubona ikoraniro kuhindagurika ry'ibihe riko ribera i Glasgow ryifashe uburusiya n'ubushinwa bititavye iyo nama ku rwego rw'abakuru b'ibihugu eh, no kuba ubuhinde bwemeye kuzohagarika imyuka mibi irungikwa mu kirere yonona ibidukikije ivyo bihugu turazi uko ari bitatu ko biri mu birungika imyuka mibi yonona ibidukikije ubuhinde bukavuga ko buzoba bwahagaritse iyo myuka mibi gushika kuri zero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi mwitegereze murabona ko hari ikintu kizova muri iyo nama kiboneka ibyo bihugu bikomakomeye bitanayitabye ibyo bibiri ubuhini nabwo buvuga ko buzohagarika iyo myuka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi muri make muri make ni ibintu biteye amakenga cyane kurindira ngo 2070 seputanti seputanti ni ukuvuga ko eh, rya hangiro rya 2030 nacyo rizoba rivuze hanyuma nicyo ni ukwita gucengacenga ibintu ntibatange deze sheyanse ahubwo bati 2030 tuzoba twashyize kuri ibi 2050 kuri ibi 2070 tubone yuko reyerema babihagaritse burundu ata ama emisiyo bakigira nayo ubundi ho respekirasiyo ekonomike nizo zizobananya zica ivyo bintu gukingira ibidukikije aho rero bizoba bigifise ingorane cyane murakoze professeur turabashimiye murakoze nawe
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimire ko mwahisemwo gukurikira radiyo ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni fasile gebeyehu amakuru yari ahagarariwe na frederike nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo ndabaseze ndabifuriza amahoro n'amahirwe ndabatumira no kubandanya mwumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika